muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda nako mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri iki kiganiro kandi mugikurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuzihise saa kumi
murisanga rero koko ku wa mbere ushize twaganiriye kuri raporo ya banki y'isi raporo ku cyegeranyo nako ku inyerezwa ry'amafaranga iyi banki y'isi ifashisha ibihugu bikennye iyo raporo yitwa elite capture of foreign aid evidence from offshore bank accounts ni nko kuvuga ngo uko abategetsi ba biriya bihugu bikennye bigarurira imfashanyo z'amahanga ibimenyetso bituruka ku makonti y'ibanga mu mabanki yo hanze banki y'isi ivuga ko igice kinini cy'amafaranga y'imfashanyo agera mu bihugu yagenewe ako kanya agahita anyerezwa n'abategetsi babyo bakayajyana kuyahisha mu bihugu cumi na birindwi bigira ibanga rya banki rikomeye cyane ku buryo ntawe upfa kumenya ababitsayo bimwe muri ibyo bihugu iyi banki yita ko ari nk'amakonte yo mu ijuru ni nk'ubusuwisi luxembourg ububirigi ibirwa bya kayimo singapuru cyangwa panama raporo ivuga ko mu myaka makumyabiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abategetsi b'u rwanda babikije muri biriya bihugu amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda ni ukuvuga nka miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda naho abategetsi b'u burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri ni ukuvuga hafi miliyari itatu y'amarundi muri iriya myaka makumyabiri rero kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi ubushize rero nyine nk'uko nabibaga twaganiriye ku rwanda uyu munsi turarebera hamwe uko byifashe contre la corruption et la malversation économique cyangwa se ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ubwo ni ukuvuga mbese ishyirahamwe rirwanya ruswa no gusesagura amafaranga ya leta gabriel urahura akomeye yego turashima imana turakomeye nizere namwe ko mukomeye muri amahoro turaho usibye impungenge ku isi hose z'iki cyorezo cya virusi ya korona ndizera yuko aho muri muri amahoro
yego turi amahoro turi amahoro ni byo n'ikiza giteye ubwoba ariko rero ni ukwizigira ko kizohera mu minsi mikeya vuba kuko n'ibindi byaraje birahera nibaza ko n'icyo rero kizohera abantu simbwa n'umutima rwose gusa gukurikiza impanuro abantu baha abahinga babyo
ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uduhaye tugiye kugana kuri iyi raporo yavuga ukuntu imfashanyo zijya mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikennye agahita yisubirira ku makonti y'abantu ku giti cyabo iyi raporo warayisomye
ego iyi raporo narayisomye kuva aho mu kwezi kwa kabiri bayishiriye ahabona urabye rero ibirimwo twebwe nta kintu na kimwe mu bisanzwe kigeze kidutangaza kuko mu myaka ishika mirongo ibiri tumaze dukurikirana eh, ibijanye no gukoresha amafaranga eh, ava mu gihugu hamwe n'ayaba yatanzwe eh, n'abasanzwe bafatanya n'igihugu cacu ni ukuvuga eh, iki twikunda kwita mu gifaransa redo developement canke eh, ni ukuvuga imfashanyo zitangwa kugira ngo hashobore gukorwa ibikorwa vy'iterambere canke imfashanyo mu bijanye eh, no gufasha abagowe abakene ivyo vyose ni ibintu vyagaragaye neza yuko eh, iyo mu gihugu haje nk'ama eh, ero ijana eh, canke amadorare ijana usanga umunyagihugu ashikirwa n'ayashika mirongo itatu gusa kw'ij- du- ni ukwi- amadorari mirongo itatu kw'ijana niyo ashikira umunyagihugu andi Ayandi yose aba yigira aterera mu mu mifuka nzira.
aba yigira mu mifuka y'abategetsi ayigira mu yeg- agenda mu mifuko y'abategetsi ni ibintu twerekanye ni ibintu twavuze kuva kera mugabo kubera mu bisanzwe usanga abasuma aribo basunvya inguvu leta eh, leta rero nshatse kuvuga leta usanga ari abanyagihugu twebwe rero niho tubona ko hari ikibazo barabibona biraboneka biranagaragara mugabo eh, nta na- n'ibi banki mondiyale yasohoye twamaze imyaka itari mike tubivuga tubibabwira tubibereka baragize neza n'ibyo mugabo eh, twebwe ndababwije ukuri ko atana kimwe cyadutangaje muri ibi bintu ariko aba bahanga bagiye gukora iyi raporo mwebwe muri orcom ntabwo babashatse ngo muganire
urumva twebwe naho bo dushaka canke niba igihambaye urumva ibintu byose ntibivugirwa ahabona ngo umuntu aca abivuga ibyo ntibiba bikenewe Mm.
gusa eh, ikintu gusa nobabwira ni uko iyi raporo ibirimo ata kintu na kimwe na kimwe na gitoya cadutangaje
hanyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati yitwa nziza thierry ati emwe uravye amagorofa meza meza abategetsi bubatse muri iyi myaka cumi n'itanu ugaca uraba n'ubuzima bubi abanyagihugu tubayemwo biragaragara ibyo banki y'isi yavuze ariko ntacyo twebwe twa- twakora cyangwa ngo tuvuge byo gutinya kwicwa canke gufungwa mwebwe kuki mutatinye kuvuga
oya twe nzi ushobora guti ivyo ivyo vyo gufungwa ivyo vyo kurondera kwicwa ivyo ni ibintu bimaze eh, gushika kenshi iyo rero ufise intumbero wihaye mu buzima ibyo bifata nk'ico bita mu gifaransa risque du- du métier ni ukuvuga ni impanuka zishobora gushika nk'umu- zishobora gushikira umuntu wese aba ari mu kazi ibyo rero ntushobora kuba ufise ikintu wiyemeje mu buzima kuko eh, ikintu kiba cyaratumye ubaho ku isi kiba ari ico nyene uba ushobora kuzira kwibaza rero ko utashobora kugira umuntu aba yihenze aba yiyumviriye yuko azoba umwungere w'isi eh, azoyihorako nayo ahandi ho ntaco buza gukora umuntu icyo agomba gukora nayo abasuma turabizi ko ici nta kindi bakora atari ukwica iyo umuntu yiba ukwica birajana ntashobora kugira mugabo ivyo ntibishobora kutubuza gukora ico tugomba gukora muri orcom mwagerageje kumenya amabanki yego nubwo biriya bihugu bifite amabanga nk'uko banki y'isi ibivuga hari ubwo mwigeze mugerageza kureba mutari ko se amafaranga y'abanyagihugu mirongo irindwi ku ijana y'imfashanyo anyerera anyuruzwa mukagerageza muri biriya bihugu ngo mubaze niba hari icyo hari akabanga babameneraho nk'ubusuwisi ahubwo luxembourg yego ahubwo ubu uya pe- ico nobabwira kindi gihambaye nibaza ko eh, nkeka mu minsi mikeya kizohava gifata inzira Mm.
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu eh, eh, harashizweho amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire Mhm.
mu bintu rero isi iriko irakorera ko ibihugu nka byose eh, ni uko eh, ivyo bintu vy'amaparadi fisco ni ukuvuga ibija- ibi- bavuga nk'aya mabanki yitwa ko ari mu ijuru hariko harakorwa ubuhinga bwose dufatiye kw'ayo masezerano eh, kugira ngo ivyo bintu ibihugu amashirahamwe bagira ububasha bwo kubikurikirana gusumba ubu rero ibintu- ivyo bintu bigeze kure Eh, ivyo eh, tuzi ni uko eh, usanga abo bantu batwara ayo mafaranga mu bisanzwe kenshi nk'ibihugu by'i buraya sibo baseruka sibo baseruka bafise abantu baca ko nk'abantu baba basanzwe bahaba baba bahari n'inshuti zabo bagaca barondera ibintu bafabrika nko kugira amasosiyete n'ibindi baca mu bundi buhinga bugoye kugira ngo utabikurikirana kugira ngo ubimenye ariko nk'ibihugu bisanzwe bindi atari iby'i buraya na amerika nk'ibyo bya panama n'ibindi usanga naho ne bagenda mugabo kenshi ntibakunda kugenda bo ari bo bonye ari bo ku giti cyabo mugabo ibihugu nk'ibihugu by'abarabu n'ibindi bagenda ari bonyine bagenda kubikora mugabo kenshi bakoresha ubuhinga buhanitse cyane kugira ngo ntushobore kubagundura ibyo bakora ibyo bakora ku bijyanye n'ibyo kunyegeza amafaranga yego n'abanyamakuru barabihagurukiye kubera ko ndibwira ko bibuka ibyo bise panama peyipazi ni abanyamakuru b'isi yose bakoze urugaga bakora amatohoza yimbitse batangaza ku mugaragaro abantu bajya guhisha amafaranga nibyo koko ubuhanga ubwo buhinga burimo buragenda bufasha abanyagihugu kumenya uko amafaranga yabo anyuruzwa inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga uyu munsi turaganira na gaburiyeri rufyiri ayobora ishyirahamwe oricom ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta turaganira kuri raporo ya banki y'isi y'ukuntu imfashanyo aho kugira ngo zijye gufasha abanyagihugu zinyuruzwa zinyerezwa zikajya ku makonti ameze nk'amakonti yo mu ijuru nk'uko iyi banki ibivuga kuri telefone dufite ernest urakomeye
ndakomeye cyane bwira umutumirwa aho uri
ngewe ndi kampala muri uganda yego gusha ku ngingo rero
ngewe ikintu ndagusaho muri ino minsi bigaragara yuko ibihugu hirya no hino bya afurika bibona inkunga tukabikoresha mu bindi bintu bidafite mbese nk'ingingo bataganiriyeho muri make amasezerano bagiranye na banki ndumva nk'ibi bihugu bikoresha imitungo bitemewe n'amategeko ndumva banki hari nk'ingamba yajya ibafatira ikabahana byihanukiro kuko abaturage nibo babigenderamo cyane ye ernest urakoze
yego ndabashimiye cyane ye gaburiyeri banki y'isi buriya ishobora gukurikirana abategetsi b'u Burundi bakekwaho kunyuruza imfashanyo z'amafaranga yaba yagenewe abanyagihugu
oya ibyo mu bisanzwe ntibikurikirana kuko urabye ingene ikoze mu bisanzwe abantu bamenya yuko banki y'isi ni ibihugu ni ibihugu bijya hamwe hanyuma bigaheza bikumvikana ingene ingene izo mfashanyo zitangwa n'ubuhinga bukoreshwa mugabo ni nka kujya twovuga nasiyo nzini mu bijyanye n'ibibazo bijyanye na muntu n'ibibazo bijyanye n'umutekano banki y'isi yose nayo iraba ibyo bijyanye n'amafaranga mugabo usanga abahagarara bafata ingingo n'abashikiranganji bajejwe ibigega bya leta usanga ari bo baba bari muri bita inzego zitwara banki y'isi yose rero urumva iyo amafaranga atanzwe kenshi ibihano bifatwa si ibihano bituma umutegetsi twebwe uwo twita umusuku aba basuku bacu bafatirwa ingingo iyi cyangwa iyo mu buryo bw'ubutungane ibyo bikorwa mu bisanzwe n'ibihugu biba byaronse iyo mfashanyo kuko iyo batanze imfashanyo cyangwa ideni iwe mbere mu bisanzwe muri komini tubyita imfashanyo ni amadeni abanyagihugu bariha sinzi ko ibyo abantu babizi n'amafaranga abanyagihugu bariha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi naho atarihwa atorihwa n'abarundi hari abandi banyagihugu b'ibindi bihugu kuko ayo mafaranga aho ava yavuye hose ni amakore n'amatagisi atangwa n'abanyagihugu eh, baba aba amerika baba abanyaburaya baba bose usanga Abayapani.
Eh, cyangwa Yeah.
ubuyapani ni bimwe bica mu byo bita eh, la solidarite internationale Mhm.
n'ahandi hoho nta nta- nta mfashanyo burya zibaho eh, ajya n'amajambo abantu bariko baravuga gusa mugabo eh, ni abafise umuntu yemeye gutaha kugira ngo afashe uwundi Mhm. nuko none se ubwo ubwo niba nk'uko ernest abivuze ati banki y'isi yari ikwiye kujya ikurikirana abo bantu tuvuge nko mu burundi wavuze uti amafaranga hanze ntabwo agera ku banyagihugu buriya ubutungane bushobora bw'uburundi bushobora ku- guhaguruka bukavuga buti turebe aho aya mafaranga yagiye ivyo niko bigenda dufatiye hariho dufatiye ku itegeko eh, ryatowe dufatiye mbere no kubwirwa shingiro mu ngingo ya mirongo itandatu n'icenda Eh, iyo ngingo ivuga ko ubutunzi bw'igihugu ari ntakomwakomwa ata muntu n'umwe n'umwe afise uburenganzira bwo kubwonona cyangwa kubukoresha ico butagenewe kandi umunyagihugu wese akaba afise ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana eh, ukungene ubutunzi bw'igihugu buriko bura- eh, bura- burakoreshwa ni ukuvuga rero ayo mafaranga aba yatanzwe yinjiye eh, nibukije eh, abariko baradukurikirana ayo mafaranga iyo aje ubwo nyene aca ashikira mu ibanki nkuru y'igihugu ashikiye mu ibanki nkuru y'igihugu aca imbere yuko akoreshwa abanza kuja mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka umwaka ico bita budget Mhm.
hanyuma ibyo bigenze gutyo eh, ni ukuvuga ko amafaranga banki y'isi ntiba i- irashobora gukurikirana mugabo inzego z'igihugu zose zibikurikirana aho rero eh, muca eh, mwumva yuko haca habaho eh, ico eh, twokwita eh, ububasha buhabwa inzego z'igihugu zo gukurikirana umuntu wese aba ariko arakoresha nabi amafaranga y'igihugu Mhm.
Eh, ikindi eh, nuko nariko ndavuga nyene nti ubu abasuma eh, bafise inguvu ubu uya zikomeye cane gusumvya eh, igihugu Eh, amategeko ajaho hariho nk'itegeko bita hariho ingingo i- iri mu itegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri umengo eh, na gatandatu Mhm.
iryo tegeko ryatowe yego nibyo ryatowe itariki eh, cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu Mhm.
iryo tegeko ririmo mu ingingo eh, ivuga ivyeri ibijanye n'ikintu bita arrangement illicite Ni Ni ukwi- ukuvuga umuntu we- mbese gukira ku buryo budasobanutse eh, ni uri mu ukuvuga nzego umuntu z'ubutegetsi we- ariko umuntu eh, ni uku- udu- umuntu wese afise amafaranga adashobora gusigura iyo yayakuye mu buryo bugaragara mu bisanzwe Mhm.
yagomba guca bikurikira abibazwa mugabo kubera twavuze yuko abo basuma aba basuma basanzwe bateba amafaranga eh, yacu bafise inguvu iryo tegeko bari bararishizeho mugabo cyo barabashiraho nk'uko umengo nta muntu n'umwe ashobora kubakurikirana ikintu giteye ubwoba rero ni iki gikurikira Mhm.
mu burundi muri iki gihugu cyacu uya umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka ivyegera byabo Eh, abo bantu bose eh, nta n'umwe akuri- asho- naho buno munsi borondera kugurisha igihugu uno munsi bakakigurisha bakagiheza nta sentare n'imwe ihari mu burundi ishobora kubakurikirana twaravugije induru tubabwira tuti none mwebwe murashobora gufata igihugu hakaba abantu naho umuntu yoturira igihugu kigasha kigahera na- adashobora gukurirwa n'ubutungane mu byo bintu bishoboka n'uno munsi iyo sentare yaranse kujaho ni ikintu bita mu gifaransa la haute cour de ju- de justice ni sentare isumba izindi iyo sentare ishigwaho n'itegeko ri- ri- ri- ritorwa n'inama eh, nshingamateka n'ahinguzamateka yaranse kujaho none mwe mwumva turi mu gihugu kimeze gutyo aho aba hariho mbere n'umushikiranganji eh, ico gihe yari umushikiranganji w'ubutungane nibaza ko wa- wari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gutyo Mhm.
eh, yitwa ansira nta kaburimbo ubu u- eh, ajejwe ivy'amategeko mu mu- eh, muri ambasade y'uburundi eh, i geneve mu busuwisi Mhm.
yari namu yarihanukira avuga ngo iyo se ntare ngo nta muntu yo ngo nta muntu yokwaho kuyishiraho yabibwiye abamenyesha makuru ngo nta muntu yokwaho kuyishiraho ngo kuko ngo cibungabanya inzego Mm.
murumva rero tugifise imico nk'iyo abantu bashobora kubahuka bajejwe gutunganiriza igihugu n'abanyagihugu bagashobora kuvuga imvugo nk'iyo ibintu by'igihugu biriko biribwa bibona- bitu- abantu bose babona murumva neza yuko ibyo bintu bigoye mugabo eh, kubera twabonye ko ibihugu nk'uko ma- umuhejeje gufata ijambo ahejeje kubivuga twabonye ko Yeah, ibihugu Ernest.
byacu Aha.
abasuma bafise inguvu kandi abanyagihugu nabo eh, yego n'ivy'ubu baramaze kumva akamaro k'amatungo y'igihugu kandi ko ari rwabo mugabo wuhirahiriye kuvuga ntiwagira ingorane twakire rero eh, tubicishije ku yandi mashyirahamwe atari make dukorana hanze eh, ahurikiye eh, mu runani mpuzamakungu rwo kurwanya igiturire ku isi Mhm.
Eh, kandi n'ibihugu turabikora ko tuba turi kumwe n'ibihugu eh, mu gu- mu bijyanye no gukurikirana y'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire hamwe mbere n'amasezerano ya afurika yo kurwanya igiturire ni uko eh, hariko hararonderwa gushigwaho sentare mpuzamakungu ijyanye no kurwanya ivyo by'ibiturire kuko ibiturire no kunyuriza amafaranga ya leta byamaze gufatwa ubu uya nk'ibintu bita crime Ne- bimaze kuja mu bintu Icyaha.
by'amacrime Eh, i- ibyaha ndengerabihugu mm, ubu rero eh, hariho nk'abanyamategeko mwashaka bo muri leta zimwe za amerika n'ibindi bihugu eh, bakunda kuza kubidusigura iyo turi muri ayo manama mhm.
Eh, ubu rero twibaza ko abahinga bawe bari kuri byo mu minsi mikeya cyane iyo sentare eh, izojaho kugira ngo eh, ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu eh, bw'ibihugu bisanzwe cyane- cyane cyane bisanzwe bikenye ntibigume biherera mu bantu eh, abo twebwe twita rezerite kohompi Eh, nyine ni abategetsi ba- bamunzwe n'igiturire yego yego Eh, none mbere y'uko duha ijambo yusufu na piyeri akabazo gato kuri iyo sentare murimo mutekereza yaba muri kiriya- muri ririya shyirahamwe mpuzamakungu onu cyangwa yamera nka ruriya rubanza cpi uru- nangego urubanza urukiko cpi eh, kuko rwo ni ishyirahamwe ry'ibihugu ariko rutari mu mu muryango w'abibumbye onu
ni nico kimwe bu- bariko bavyumvira mu buryo nk'ubwo nyene kuko Eh.
eh, aba ibihugu birenga ijana na mirongo umunani bimaze kwemeza amasezerano yo kurwanya igiturire Mm.
bi- ba- a- barakorana kenshi cyane ku mwaka kabaye kabiri canke kaba kaba gatatu canke kane nico kibazo iminsi yose twama turi mu izo nama ico kibazo iminsi yose cyama kigaruka kubera twasanze eh, kandi na banki mundiyari birimwo fm birimwo eh, n'aba- n'ibindi bihugu biba biri mugabo ne- ndabi- nk'uko ndabisubiyemwo ni ibihugu si amashyirahamwe Mm.
gusa amashyirahamwe yacu yarahawe icyo kibanza n'iryo tegeko eh, n'ayo masezerano mpuzamakungu y'uko amashyirahamwe ajanye cyo kurwanya igiturire ku isi agomba kumvirizwa turaronka umwanya muto rero tugashyikiza ivyiyumviro tugatanga intumbero kugira ngo turabe y'uko abagwanya ibi- eh, aba- abantu basanzwe barya ibiturire ku isi bofatirwa ingingo kuko eh, biragaragara nk'umuntu w'umusuku agiye gutwara akamara imyaka itatu ari umushikiranganji eh, nka mu burundi iwacu ho biraboneka neza cyane Mm.
aho usanga eh, afise inzu zitanu umugabo wamubwira uti tubwire amakori warishe ku mwaka ntashobore kuba ntaba nafise n- n'ikintu bita eh, konte d'identifia fiscale Eh, nta- na- murumva Mbese yuko nta kintu biba bigoye.
cyerekana nta nta ki- nta kintu ki- kimuranga mu batanga amakori kiba gihari nta na kimwe usanga bafise nti kuko ntibibaho ntayo batanga nti- ntibibaho we abantu baba gutanga n'ama- n'amahera yo ku mishahara yabo n'imishahara yabo twaravugije induru batanga ama- amakuru ku mishahara baranse baranse kuyitanga Nibi- ni ibintu usanga nyene bigoye mpeje kubabwira yuko nk'umushikiranganji ashobora w'ubutungane ashobora kwihanukira mu bantu akavuga yuko atase ntare yoja ngo yohungabanya inzego mwe mu- ntimwumva ko tugeze kure cane sentareri kandi nayo iba iri mu nzego z'ubutegetsi
Mu usibye bisanzwe ko uko byagomba itunganya kugenda. Ah, yego eh, itu- uko it- byagomba kugenda mu bisanzwe Eh, ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na gabriel rufieri umuyobozi wa orucom ku biturire rero cyane cyane ku inyuruzwa ry'amafaranga abategetsi n'ababegereye nk'uko banki y'isi ibivuga ibyo yita elite mu gihugu banyuruza rero amafaranga mu burundi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi banki y'isi ivuga yuko amadolari miliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri zanyerejwe n'iyo elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu n'ababegereye mu nzego zitandukanye z'ubukungu z'ubucuruzi n'ibindi kuri telefone rero nk'uko nabibabwiye dufite yusufu na pierre bategereje tubanze yusufu hanyuma pierre abe yihanganye yusufu we yusufu reka da yusufu sinzi ukuntu telefone yagenze ndumva hari imiyaga gusa reka nongere muhamagare rimwe numve ko twumvikana ubundi duhe ijambo pierre nitum- yusufu nitumubura yusufu we ndakashe byarangiye mutubabarire nari ngiye kurahira nuko ijwi rya amerika noneho duhamagare pierre pierre we
yego yego ndabumva neza cyane urakomeye
ndakomeye cyane tu nuko uherereye he pierre
Um, mperereye hano mu rwanda muri district ya ngororero ni mu majyaruguru
ya moya mu burengerazuba eh n'intara y'uburengerazuba ngororero nibyo Ah, Eh.
mu ntara y'uburengerazuba eh nuko gusha ku ngingo Ah, rero ngende yego Mm?
yego gusha ku ngingo
ya mu by'ukuri ayo mafaranga atangwa na banki y'isi Mm,
Um, abantu bayanyereza nyine urebye iyo yinjiye mu gihugu yinjira ku bayobozi bakuru nibo bashinzwe kuyakoresha urumva mu by'ukuri ntabwo bayakoresha icyo yagenewe tu nk'inkunga nyine yakagombye kujya mu baturage akabagirira akamaro bakagira nyine akabateza imbere mu by'ukuri njye ndumva um, banki y'isi mm, yakohereza wenda abagenzuzi bayo mhm, bakagenda ba- bagakora igenzura ry'ayo mafaranga batanga bakareba icyo yakoze noneho sasa ababigizemo uruhare bakabi- bakabafatira ibihano urugero nka hano mu rwanda nyine abayobozi eh, ba- babakorera igenzura nyine bakareba ni imitungo bafite aho yaturutse nimba ituruka mu mishahara se Pierre we.
cyangwa se pierre wiwi ntabwo ibyo uvuze ari byo jya usoma amaraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka aragenda akabwira inteko ishinga amategeko ati dore Ehe.
amafaranga y'aba- y'abaturage aranyerera Yes.
ibifi binini ntabwo bifatwa
aha ibyo umugenzuzi w'imari ya leta ahora abivuga buri mwaka ubwo rero ibyo wari uvuze ndumva eh, tutabyemera Ariko- naho cyane mu by'ukuri Mm, ntabwo twebwe bivuze ngo amafaranga nje ku baturage nyine ngo aranyirizwa usange mu- wenda abaturage barakinnye se babu- amafaranga ntiyabagezeho urebye twebwe mu gihugu cyacu turagerageza oya oya Ah.
pierre we buretse twumvikane aho nanone banki y'isi ivuga yuko mu rwanda mu myaka makumyabiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda ni ukuvuga icyo gihe bwari ku butegetsi bwa habyarimana yuvenali kugera mu bihumbi bibiri na cumi ni ku butegetsi bwa perezida kagame abategetsi b'u rwanda n'ababegereye nyine nk'uko tubivuga muri ibi biganiro banyereje amafaranga amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda urabyumva mirongo icyenda ni ukuvuga miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda yes ayo mafaranga ni akayabo noneho ugatangira ukavuga ngo mwebwe muragerageza hanyuma Urebye twaganira ariko- twaganira n'abantu bashinzwe kurwanya ruswa mu rwanda bakavuga bati "Mm, dore n'amaraporo ngaya dore inzego zi- zirimo ruswa ngizi ngizi ahubwo kuki nta gikorwa aho ngaho niho wari ukwiye Ndumva icya- gutekereza reka Ndumva twoye kwigomba mu icyako- ijambo
Eh, reka twoye kwigomba mu magambo ahubwo duhamagare sibomana
mhm.
wowe mbe ngushimiye cyane urakoze pe
damu murakoze nta kibazo ye sibomana we sibomana
alo urakomeye ndakomeye uherereye he siboma
aja mu gisagara ca bujumbura nuko nuko gusha ku ngingo
gome jewe nkurikiranye ivyerekeye ry'abanyisi yose ngize iminsi numviriza amakuru ukuntu bategetsi bo nka iwacu mu burundi bagiye barakoresha ry'amafaranga yabahaye Mm,
ariko rero naho bayabahaye ugiye kuraba nta kintu cy'ingirakamaro tubona bayakoresheje ngaha ahanye aha mu burundi wacu banki y'isi ivuga yuko yigira ku makonti ameze mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'amabanki amakonti Yego.
yabo ku giti cyabo niyo Ah, mpamvu rero none- ntacyo akorera abanyagihugu Yego.
Mm.
Eh, none ko twumvise yuko amafaranga yabahaye bamwe bamwe mu mu bategetsi baturongoye yuko bayanyuruje bakatwa- bakatwara mu bindi bihugu buguje amakonti mu bindi bihugu aho yakoresha igikorwa bari bayabahereye
Mhm.
none wumva akam- akamaro kayo akamaro yabaye ak- ay- ku nyungu zabo twebwe abanyagihugu nta terambere ba- ryadushikiriye Mhm.
kuko je nk'aho mvuka n'ubu turacaca mw'ibarabara ry'ivu nta kaburimbi baraduhereza nta matara dufise nta mazi dufise
Mu- no guhinga ababyeyi bawe baracyahinga nk'uko abakurambere bahingaga mu myaka mirongo itanu ishize Asha n'ubu baraca ni abanyagihugu birimizi baracahinga uko nyene na je ni- navutse nyene nkurira mu bukene n'ubu ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura kwisumamwo nta- nyene nta buzima mbona bitaba yaba yaradufashije kandi nk'aya mamiliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi agarutse mu gihugu yakubaka imihanda yateza imbere ubuhinzi uburimyi
Eh, nkubaje ngaha mu Burundi yokora amabarabara meza akadu- bakatuha amatara n'amazi iterambere bakazana n'amashirahamwe tukaronka ukuntu twiyungunganya biciye mu mashirahamwe urabona ko ivy'amakoperative igihugu kita- kigatera imbere bikareka akareka kurya abantu bamwe bamwe bari hejuru sibo mandagushimiye
egome namwe muragize neza ivy'amerika gabriel ahubwo hari akantu njya numva bavuga kuri bene aya makonti ameze nk'ari mu ijuru nk'uko banki y'isi bivuga iyo umuntu mwebwe uko mubizi mwebwe mubihora mu- mu- niko kazi kanyu iyo umuntu ash- ashyizemo amafaranga hariya muri ariya makonti muri biriya bihugu ayo maf- ayo makonti arunguka ni ukuvuga Ke- kenshi bara- baragira bagira ibyo bita purasi ibyo mugabo uburyo ajamwo ni bwinshi cyane eh, ivata ni icyo nokwita uh, bit intumbero yatumye uyashiramwo igihe uyashizemwo uh, nk'icyo kuba bivuga mu gifaransa sous forme de placement baca bakungukira mhm. ni nko gushora mbese eh, biba ari nk'umutahe icyo gihe ahe niko twabigereranya eh.
Eh, baka- muravugana uti ku mwaka nzoronkaya ku mwaka nzoronkaya mugabo hari igihe ba- batabigira gutyo hariho n'abaca bagira bagenda bakumvikana bazoza baratanga bakagira ibyo bita rekofereforo mu mabanki bakavugana baka- ubu- ibihugu byinshi birabigira mugabo byo ni foromere n'ofisiyere bagashyiramo dekofre ufise ibintu bihambaye ibyo bita mu gifaransa rengo doro ibintu by'inzahabu Eh.
ibintu bikomeye udashobora kubika ahantu aho ariho hose uragenda ukumvikana na banki iyo ariyo yose ikabikubikira eh, we mu- we ugashyirayo konti ugashyirayo ntuzenya kofeforo yawe uka- ukazoza uraza gutora ibyo bintu ubu niwe uba ubise imfunguruzo ariko Ni icyo uburyo gihe bwo- rero ura- urayisorera iyo kofuru urayisorera iyo yo iratandukanye n'ubwo buhinga bundi yo Eh.
urayi- ntiwuyirihira mugabo ahandi ho nibo baguha Eh, nuko none se kuba tubwiye ko amafaranga tuvugiye yavuye muri banki y'isi aragenda akanyura muri brb banki nkuru y'igihugu cy'u burundi ni urugero asubira hanze gute Ubu- ubwo ngubwo uko nyine brb brb ubwo se ntabwo mwagenda mukayibwira muti kuko mura- mu- mu- mufite abanyagihugu bafite ububasha n'uburenganzira bwo kumenya uko amafaranga yabo akora brb nimutwereke ukuntu amafaranga yongeye gusohoka akajya kuri ayo makonti ikibazo rero kihari eh, ni uko ingene babigira eh, naho ubwa mbere ni ukumenya yuko oh, ubwo bubasha uno munsi amashyirahamwe yacu ntarabugira Mm.
Ah, icyo dufise turafise uburenganzira bwo gukurikirana eh, kandi ibintu turabironka nabyo tubura ah, turamaze ku amaraporo menshi tumaze imyaka dukora arabyerekana ko tutakihenda na gatoya kubera ibyo bintu bibabaza ah, abantu baba babibu- n'ababa babikoramo Mm.
turaronka amadone yose tuba dukeneye ibiharuro byose dukeneye turabironka mugabo eh, ikintu coco kizwi aya nk'aya eh, mubona eh, banki mondiyari ivuga ko agenda Mm.
eh, ibiharuro eh, bifatirwa ko eh, aya ni make cyane kuko eh, ndabibutse neza yuko aya mafaranga nk'uko nabivuze aca mu mu- mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha Eh, ayo maf- amafaranga ya banki mondiyare kenshi aja mu bintu nyamukuru bijanye n- n'ibintu byitwa les infrastructure ni ukuvuga inyubako niyo kuva burya- mu burundi murumva ko iyi raporo iraba eh, kuva mu mirongo icenda mm.
kugera na cumi ibihumbi bibiri na cumi yego Eh, twebwe kuva mu mirongo icenda na kane bisanzwe banki y'isi yose yari yarahagaritse imigenderanire kuva aho eh, abantu b'umwina ba- ba- w'ubutegetsi biciye eh, wari yatowe n'abanyagihugu merekero ndadayi Mhm.
yaciye iha- imigenderanire ya- y'uburu hagati y'iyo banki na banki na- na- kuko burya banki y'isi na fmi ni abantu bakorana cyane Mm.
umu- mu- rwose baregeranye eh, hanyuma mbere mwashaka ahubwo ko ndanabyibutse kandi ndabivuge eh, muri fm muri fm Mhm.
leta eh, eh, fm yarashizeho igisata no, muri banki mondiyari barashizeho n'igisata bita ngo guverineri ca guverineri ni ukuvuga mu kinyarwanda tuvuga imiyoborere miyoborere myiza Eh, twebwe yeyo eh, twaragiyeyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani eh, turagenda kugendera ico gi- igi- ico gisata aha- aho iwanyu washington mhm.
tura ah, baratwara ingene bakora baratubwira ingene babigenza tura neza mugabo intamika zikaguma kuri kimwe amareta agumana bita la suverinete iyo igihugu cyahawe amafaranga turigenga nta wundi muntu aza- aza kuturabira mugabo banki y'isi yaragerageje gushyiraho ubwo buryo nicyo gituma n'aya maraporo ashobora gusohoka Mhm.
Eh, hanyuma rero eh, umuntu arabye ingene eh, aya mabanki nk'uko ndariko ndabivuga muri brb n'ahandi bikorwa biko- a- akora urabona neza ko n'uno munsi ikigo eh, citwa la cour des comptes sentare ya leta igenzura amafaranga ya leta ingene iyakoresha iyi raporo n'amashinga amatika barayima barayima ibiharuro kugeza n'uno munsi barayima ibiharuro
Mhm.
leta igomba gusohora amafara igomba gusohora raporo yere imbere y'uko inama nshingamateka itora eh, itegura inka amafaranga leta ikoresha inama nshingamateka yagomba kubanza kuba yasuzumye ingena amafaranga yose yatoye yakoreshejwe ibyo biri mu Ibyo na- itegeko biri mu itegeko hariho n'urwego rubijejwe Eh, rwitwa la cour des comptes Yuko ni igenzura ibiba ukuvuga byagenze.
uru- uru- mu kinyarwanda umuntu yagereranya kuko mu rwanda rwigeze kubaho urukiko rugenzura imari ya leta imari ya leta yego Eh.
ubwo rwego umwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu murabona im- no mu- kuva mu- nibyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza k'uno munsi turiko nta raporo n'imwe barapfa basohoye mu bisanzwe cazira ikazirizwa kwi- kw'inama nshingamateka mu bihugu bigengwa n'amategeko kwitora itegeko itabanje kuraba ingene amafaranga yose yakoze kirazira Mm, mm.
Eh, ko ibyo biraba iwacu ugaca usanga ntibisanzwe ugaca usanga nta ugaca usanga nyine ibintu byose bikorwa nk'uko umengo ni umuntu ariko ariko atunganya ibintu byo mu mfuko wiwe ibintu by'igihugu n'abanyagihugu rero ibibazo nk'uko nabivuze ni byinshi cyane mugabo eh, abanyagihugu nibaza barakanura bakabona ko ubutunzi bwari ubwabo bakabona ko nk'aya mafaranga aza kubaka amabarabara nk'ubu abasabye mubaze umuntu wese aca mu gisagara cya bujumbura ababwira amabarabara ingene ameze uno munsi kugura imodoka nshasha umuntu nawe aba yifuza kugura imodoka ntashobora kuyigura kubera amabarabara yose yabomaguritse Mhm.
amabarabara arubakwa kubera eh, ibiturire bijamwo amafaranga nyuruzwa adakora baca uca usanga hakoze eh, amabarabara ntashobora kumara igihe hariho n'aya- n'ayononekara atarabana atarakigwa eh, burundu Mm.
amaba- ibarabara rya bujumbura rumonge Bujumbu- rumonge makamba mubaze abantu bose ni ibarabara riherwa gukorwa vuba cyane nta myaka n'itanu iheze uno munsi iryo barabara nta muntu agishobora kuricamwo ngo imodoka yiwe yo ikononekara ntibishoboka Murumva rero ryarabomotse yuko iryo barabara ryarabomotse byarabomotse byose mubaze eh, nyamba mushobora kugira uwo muhamagara canke wenyene yohamagara akabibabwira kuko eh, leta yafashe ingingo y'uko i- i- idashaka yuko n'abanyagihugu bokumva amakuru bomenya eh, ingene ibintu bigenda amabarabara yose yose inyubako byose bisha bibomoka kubera amafaranga yaza kubikora yibwa ba- bakoresha eh, amafaranga ma- ah, make bagaca batanga ibi- ibikorwa bitameze neza donc les travaux de mauvaise quali- de mauvaise qualité Eh, mbese imirimo idatunganye
idatunganye neza Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amafaranga y'imfashanyo kucyanyerezwa n'abo banki y'isi muri raporo yayo yita elite elite ni ukuvuga abategetsi n'ababegereye turaganira rero na gabriel rufyiri umuyobozi wa holcom ku bibazo by'u Burundi byo kunyereza amafaranga kuri telefone dufite fideli fideli we fide fideli fideli nawe arabuze ubwo rero nshuti muraba mutubabariye niko se gabriel nk'ubwo ngubwo abanyagihugu koko bamenya bate ko amafaranga yabo anyuruzwa
Eh, ni ibintu byoroshe cyane kubimenya ni ibitwirirwa turavuga n'ibituma imyaka n'imyaka tuvuga Mm, eh, eh, ubirabira ubwa mbere ku kungene kuko hari ibyo mu gifaransa twita resigne exterieur de richesse ibi Ibimenyetso byerekana byose- ibi- ibigaragarira wese ko umuntu Eh, akize ibintu bi- byose bigaragarira umuntu uwo ari we wese eh, ko uyu muntu mu by'ukuri atunze iyo rero iyo umuntu atunze ibintu bitamugoye kurondera atabiriye akuya usanga byoroshye cyane no kumenya usanga ah, ibyanywa n'ibyo afungura n'ingene yifata urabona ko kwasa nk'ubisesagura kubera nyine biba bitamugoye Mm.
ubibonera ingena bubare ubibonera ingena agura amamodoka agenderamo ugaca usanga umuntu afite nk'imodoka y'imiliyoni eh, amajana ugaca usanga ni ibintu byinshi bivyerekana Eh, abahinza barafise ibintu bavuga urabira ko neza ukabona ko ivyo bintu umuntu atunze mu by'ukuri ata ata ntabwo byamuvunnye atavyo byamuvu- bitamuvunye Eh, hanyuma- yabibonye bi- yabibonye bi- ku buryo bworoshye bworoheje cyane byoroshe gose Kandi Kubera vuba.
rero- kubera rero harimo ibyo- abo bantu biba amafaranga bafite ubuhinga bwinshi bakora ama- ha- eh, abahinga nabo bace biyumvira ubundi buhinga bokoresha nk'i- bace bashiraho nk'itegeko ku rwego rw'i- birimo n'am- n'amwe amasezerano menshi kubabwira itegeko bise eh, l- la loi contre eh, le branchement d'argent sale ni Ni ukuvuga- ukuvuga itegeko yego
yo ku rigejwe kurwanya eh, kweza amafaranga yavuye mu busuma mu rwanda babyita kweza indonke
Eh, n- n- usanga ari uko Ni kimwe, Mu- eh.
rimwe ndavuga ko abasuma bafite ingufu nko mu burundi iryo tegeko rirahari Aha.
bivuga yuko muri banke banke kizira ko yakira ama- miliyoni zirenga mirongo ibiri uyi- uyazanye adasiguye iyo yakuye mirongo ibiri y'amarundi miliyoni Miliyoni mirongo yego y'amarundi Eh, ni miliyoni mirongo ibiri ni ukuvuga ibihumbi cumi ibihumbi cumi canke umunani vy'amadolari kirazira ko hari umuntu umwe yashira ku- atavuze iyo amafaranga avuye kirazira Mu ngo Burundi.
abyerekane Mugabo- n'ibikaratasi neza ati dore iyo iyo atabishoboye ntabwo banki ishobora kuyakira nta- mu kirazira ntabyo ntabyo ntiyakira mugabo ivyo bibaza ko bikorwa ka ntibikorwa nta nta n'umwe abikora Eh, iyo rero iyo ibi ibi bya branchement eh, ni ibintu bikorwa cyane bimwe twari ko turavuga bagaca bagira amakisiyo bagaca bagenda kugura ibintu mu mabanki bakagura bakagira amakisiyo mu masosiyete mu ma- bakugura ama- ibintu byinshi mugabo bakabyugurura ba- badashobora kwerekana niba bakoreye amafaranga ikibazo rero kihari ni inzego zigomba gukurikirana bino bintu atana kimwe zikora ni ukuri twebwe mu burundi dufise ikibazo gikomeye cyane cy'uko abantu nk'ubu naho twafata abategetsi eh, abasuku bacu batwara uno munsi Mhm.
ukagenda kuraba ibintu bafise dufate nk'umuntu eh, ahari kuva mu bihumbi bibiri na na- na cumi na- mu bihumbi bibiri na gatanu kugeza uno munsi Mm.
ibintu bafise naho woraramwo ntushobora ntashobora kubisigura ntibishoboka twe twaragerageje ku- ku- kugira urutonde rw'abo bantu n'ibintu bafise ntibashobora kubisigura naho byogenda gute afete baramaze gutunga gusumba leta ikintu tubona n'abantu bamaze gutunga kandi n'abantu nabone babi- babizi mbere twageze no kubavuga amazina eh, turiko turabivuga umwe yaciye yihanukira muri bamwe bita abasabyi barafise abantu b'abasabyi usanga bari ngaho kugira ngo bakome amashi baciye bavuga ngo babikuye ikongo ukamengo ikongo hoho ibyaho ni byo kwibwa ikongo nta kibazo kirimo Mhm.
rero eh, dufise ikibazo kijanye n'imi- n'imi- n'ico bita uburongozi bwiza mugabo oh, ni ukuza nyene abantu baravuga kuko mwariko muravuga abamenyesha amakuru bakavuga ibihugu bikavuga abantu bose bakavuga cane cane abanyagihugu bakumva yuko ubutunzi barya abantu n'abakozi bacu erega minisitire minisitire ni umukozi wa rubanda ni umukozi w'umunyagihugu niko Eh.
nicyo bisigura mu ntuzenya ufatiye ku majambo a- a- akoreshwa mu kigiriki Eh, ni umukozi w'umunyagihugu aha.
Ku- minisitiri rero ntari ngaho kugira ngo arye umunyagihugu oya ni umukozi wiwe nicyo gituma twebwe n'ishami rikome twabavuze ko tuzobita abasuku bacu ni abakozi bacu babyumve babimenye ni abakozi bacu ariko si minisitiri wenyine na perezida wa repubulika umuntu uri hariya mu nteko nshingamategeko bose ni abakozi b'abaturage perezida wa repubulika Mm, ni abaturage eh.
bamushyiraho kugira ngo abakorere wese umuntu wese yitwa ko afata amafaranga ya leta ni umukozi w'umunyagihugu wese kandi ibyo iyo ni prinsipe ikoreshwa ku isi yose Mm.
ngarutse ku kintu mwari muko muravuga kijanye ni- n'ibyo ku, ku, ku, ku, kunyegeza ama- ku, kurwanya kunyegeza amafaranga Mm, muri eh, hariho ibyumba tugeze kuza kugira muri muri etazini eh, aho iwanyu eh, twaragenzuye twaragendeye inzego zitari nke eh, eh, urwego rw'ubutungane turagendera eh, inzego zijejwe gukontorora amafaranga ya leta ku buryo au niveau federale na- ni n'ahandi mu rwego n'ahandi.
rw'igihugu cyose ntabwo ari ubwo biba bivuye mu nzego za leta zisanzwe ye gukomeza hanyuma baratwereka neza yuko muri etazini umukozi wa leta kizira ko yakira yego kirazira ku- kwemera i- i- ikintu ki- kado kado ni impano Gifite agaciro.
kiratwara ikado Eh, ikintu cy'ingabi Eh, bire- ni icya- ni icyaha kwakira Eh.
bene iyo kado i- i- iyo mpano ifite agaciro karengeje amadolari makumyabiri
kirazira none Eh.
ibyo bintu igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu cya mbere ki- gi- mu by'ubu- mu- mu by'ubutunzi gihambaye Mm.
yamba mu kuri eh, umukozi wa leta wo muri- wo muri leta zunze ubumwe za amerika adashobora kwakira ingabire Mm, uko yi- hose urumva ibamo twebwe iwacu ukabona ku mugaragaro izuba riva abantu baratonda bagashikana inka bagashikana impene bagashikana intama bagashikana inkoko uza kugemurira umu- umusuku wawe mm, wumva ko ataho bitaniye eh, no kwica abantu mu mu ijambo rimwe ubwo rero ni ukuvuga abanyagihugu barimo baha ruswa igiturire abategetsi
bira- ibintu byo biboneka nibyo biboneka Eh.
haba harimo n'ibyo akami ka muntu ega- n'igi- kugura akami ka muntu nicyo bita shado confiance nacyo ni n'igiturire Kuko Yego.
ibiturire bifite uburyo bwinshi ubuhinga uburyo bwinshi cyane kandi buhanwa Mm. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nu- turaganira kuri raporo ya banki y'isi y'ukuntu amafaranga anyerezwa ariko umutumirwa gabriel rufyiri utegeka orcom nk'uko ari kubisobanura ntabwo ari amafaranga gusa ya banki y'isi anyerezwa anyuruzwa no mu gihugu imbere nibyo ari kutwereka yuko nabyo ari ikibazo gikomeye cyane abategetsi bagakira vuba vuba kandi ntibasobanure aho bakura ubukungu bwabo ayo matungo yabo kuri telefone dufite reverien na david reka tubanze reverien david rwose ube wihanganye reverien reverien reverien nawe arabuze twihamagarire david david we
karame karame urakomeye
eee ndakomeye cyane bwira umutumirwa aho uri david
eee nk'ibisanzwe ndi mu karere ka ngororero aho ni mu burengero bw'igihugu cy'u rwanda Mm, Eh, ndi ku cyo bi- mu kirundi ntabwo nzi uko babyita ariko mu gifaransa ndi mu village ya mbuye ni umudugudu umudugudu wambuye
yego eee
hanyuma rero ikintu ni uko munyanganirwa kagito gake komera
Eh, ariko ira nakuyunganya nayo cyane niko davi urimo uragenda ko telefone yawe imeze nabi
eh nayo niho ngenda waba waba uhagaze gatoya kereka nimba ufite ubwira eh eh na nta kibazo
eee nuko komeza ndiho ndavuga ah, ndiho ndavuga yuko icyane nyuma kuyumvanye nayo se nyemeye ijana ku ijana Mm.
ko hari facilities cyangwa hari naka ngiye Yewe.
mbona telefone yawe rwose Eh, iracikagurika david utubabarire telefone yawe iracikagurika pe ntabwo turi kukumva I- n'ijambo ntabwo dushobora kuryumva ari rimwe rukumbi utubabarire Network urakoze rwose cyane ndayifite ntabwo nzi impamvu nanjye ntabwo nzi impamvu pe ntabwo biduturutseho urakoze rero Mm.
ubwo tuzaguha ijambo ikindi gihe telefone yawe yabaye neza urakoze
eh nta kibazo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda gabriye nikoye nk'ubu ngubu dusubiye inyuma ama- amahera mirongo irindwi ku ijana y- usibye ko watubwiye ko atari imfashanyo ahubwo ari imyenda abanyagihugu baba bagomba kwishyura mirongo irindwi ku ijana ntabwo abageraho
yego ni byiza Hanyuma- kwa byakozwe hanyuma- Sina- eh, hanyuma ugasanga mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda aho iyi raporo ya banki y'isi itangirira hari ku butegetsi bwa perezida buyoya kugera mu bihumbi bibiri na cumi ni ku butegetsi bwa perezida nkuru nziza ubu wasobanura ko ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza butamenye iby'ubutegetsi bwa nkuru nzi- em, bwa buyoya bwakoraga muri uru rwego rwo kunyereza amafaranga kunyuruza amafaranga y'abandi y'abaturage ibyo ibyo ntiba ibyo byo bimenyekana biciye mu bushakashatsi ubwa mbere icyo na- nari nari ko ndabibabwira igihe nari mfite ijambo bwa mbere Mm.
mu- banki y'isi aya mafaranga yayatanze eh, ku- ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi- mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icenda kugera mu icenda na kane aha a- hari hakiri icyo bita kooperasiyo imigenderanire hagati ni- y'iyo banki n'i burundi mugabo eh, inzego z'igihugu zisenyutse mirongo icenda na na gatatu Mm.
iyo migenderanire yaciye isa nk'iyihagaze ntibasubiriye gutanga amafaranga yasubiye kubyuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na gatanu habayeho kimwe bita eh, ba- bashizeho inzego zivuye mu masezerano ya Arusha niho Mm.
haciye hasubiza imigenderanire banki y'isi itanga amafaranga menshi menshi cyane kuko icyo gihe ha- kubera eh, ibyo bita la venerabilité de- des institutions ni ukuvuga inzego z'igihugu zari zihari eh, ntizari zifite ingufu zikomeye zo gushobora gukora ibikorwa by'iterambere Mm.
banki y'isi yose ntiyas- ntiyasubiriye eh, gukora ibyo bintu by'amafaranga Ba- ahubwo bace bashira uburundi mu bihugu biheberwa amadeni eh, a- n'amahera batanze mu myaka myinshi agera hafi ku m- ku miliyaridi ibihumbi bibiri byo- de mil miliyari murumva ko ari amafaranga menshi cyane y'amarundi y'amarundi de Eh.
mil miliyari ni ukuvuga mu kinyarwanda tugerageza kubera ko aba ari menshi ni ukuvuga miliyari ibihumbi bibiri
Eh, amamiliyari ibihumbi bibiri Eh, rero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu eh, banki y'isi yose ntiyayahebye si ukuvuga ko ari banki y'isi yose ni ibihugu harimo ibyo biza ngo byari muri credito pari banki y'isi yose n'ibindi bihugu bisanzwe eh, amaraporo aba yakenewe boyabona ayo Mm.
mafaranga yaciye aja mu byo bokwita imfashanyo mu nyuma baca batanga ayandi mafaranga menshi menshi menshi cyane y'imfashanyo yaje gushyira mu ngiro imigambi ibiri uwo bise eh, seseri kabiri Mm.
ayo na amakungu harimwo na banki y'isi kandi yize ubwa mbere batanze ama a- ama miliyari eh, y'ama cinq- hafi cinq miliyari dolari
miliyari eshanu z'amadolari bahebera ubu baha uburundi kugira ngo bushire mu mu byo guteza imbere igihugu kugira ngo bashire mu- mu ngiro wa ya migambi bimaze kubabwira aho ni kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mafaranga rero yose murumva yuko ashika hafi imiliyaridi ndwi z'amadolari
Mm, none se ubwo imihanda ikaba ibomoka
N- erega nibyo bisiga ubwenge Ibyo- nibyo bintu bisiga imihanda ni ubwenge.
amabarabara mu kirundi yego Eh, urumva nicyo bintu bisiga ubwenge wumviriye amafaranga nk'ayo.
miliyari miliyari zirindwi z'amadolari mu myaka icumi yego ni ni ibi- ni ibintu by'ibiharuro biboneka nta n'umwe ashobora kugira mu bagiye kuyarondera na rimwe ndarabikurikiranye inama imwe yabereye i bujumbura eh, irongowe n'uwari umush- n'uwari umukuru w'inama nshingamateka yitwa piyo ntabyo hanyuma eh, iya kabiri eh, ya- yari irongowe eh, na- na- n'icegera cya kabiri eh, cy'umukuru w'igihugu witwa gervero sikiri yabereye mu busuwise i geneve izo nama zose twari muri zo twarabikurikiranye Mm.
kira none ko ndabizi nk'ibyo by'amadeni nabyo hace hajaho urwego rw'u- rw'igihugu rurimwo eh, umukuru umushikiranganji w'inama umushikiranganji w'iga ca leta hajamwo umushikiranganji wajejwe intwari ibereye hajamwo userukira banki mondiale mu burundi hajamwo userukira usaid mu burundi hajamwo userukira fm mu burundi na jewe nari mw'uyo- mu- mw'uyo mugwi ukurikirana yigere mu mafaranga ariko arakora Twa- ni ibintu twabonye neza nk'amafaranga yanyurujwe akagenda mazima yongo twese turorera ni Mm.
ibintu rero eh, bigoye gusigura uno munsi ikintu twe dusaba ubuye ni uko hoba icyo twita mu gifaransa audit dore nicyo dusaba nta kindi kuko mbese ibintu twa- igenzura ryimbitse ry'i- ry'imari ry'ikigega cya leta yego muri rusangi ha- twifuza nk'aba bariko baritoza bantu bari- ko mu myamba bashaka ko igihugu cyumva kuba igihugu bashire mu migambi y'uko leta bazoca bagira audite de leta d'une manière générale mu rugo rusange n'ibintu by'amafaranga leta kugira ngo habe traçabilité y'ayo mafaranga yagiye erega twavuze bya mfashanyo za bere za banki y'isi yego yabo twoje mu by'ubutare amafaranga ava mu butare murazi ingena ngana murazi ingena agenda murazi ingena nika Aba- abasuku bo birwa- bacu birwa barabivuga bonyine babyivugira yuko ayo mafaranga eh, ya ata- agenda ntagaruke nibaza ko yaja hehe Ni- ni ibintu byinshi cyane tudashobora kuvugira ngaha kubera umwanya ari muto yego n'ubundi turimo turasoza rwose dushigaje amasogonda nk'atandatu gusa reka ngushimire kubera ko ahubwo icyo ngicyo rero ndumva tuzakigarukaho kubera ko wari utangiye kutubwira ibintu byinshi uduhishurira ibintu byinshi tutari tuzi reka tuzabigarukeho igihe kitubanye gitoya ndanisegura kuri siriro na erike bari bategereje kuri telefone nabo nzabaheraho ubutaha gaburiyeri ufite ndagushimiye cyane mugire amahoro y'imana murakoze nibutse yuko uyobora orucom observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques ni ukuvuga orucom ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagura rwa- isesagurwa ry'amatungo ya leta nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama